Iri ni ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese voa radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uburundi bwaronse intahe y'ukwikukira ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri imbere y'uko bwikukira bwari mu ntwaro ya gikoloni y'ububirigi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gitabo decolonisation inacheve eh, canke mbega twarigobotoye koko mu rurimi rw'ikirundi zenon icayenzi umuhinga mpanuzwajambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarangije ico gitabo arindiye gusohora avuga ku kiringo kiri hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kabiri n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri mu burundi umushinga nicayenzi avuga ko ico gihe leta mbirigi yashizeho umugambi yise ko ari ukwinjiza inzego z'uburundi muri demokarasi aravuga ukugena uburundi bwite- bwiteguriye intahe yabwo muri ico kiringo arongera akavuga ko iyo myaka yabaye imbarutso y'amacakubiri mu burundi ni mu kiganiro muri sanga ntarandiye eh, ndabaramukije eh, mutumire
afideli Eh, ni kuko ico gitabo mwacise uko decolonisation inacheve mu kirundi mbega twarigobotoye koko mwahisemwo ayo majambo kubera iki
Eh, mvuga ko uburundi n'ibindi bihugu nka byose byo muri afurika mu by'ukuri bitarumva ko bitegerezwa byonyine kwiyumvira gutegera bakishira mu migambi inzego bakazishigikira bakubaka ibihugu byabo bakoresheje ubuhinga n'ubwenge n'amaboko n'umutima byabo abanyafurika bari mu gikoroni ntibumvise neza ngira ngo gushika ubu ko umutware umushikiranganji umukozi wese w'igihugu ari ngaho kugira ngo akorere igihugu atari ngaho kugira ngo akorere abiwe nicyo gituma afurika ikennye nicyo gituma afurika itaratera imbere nk'ibindi kandi mu by'ukuri atakintu ibuze ntibuze abantu ntibuze uburyo hari ikintu ka kandi gahara mu ruganda ntibacure karabuze nicyo gituma niba nagize ndi iki gitabo cyanje ni- ndifuza ko nokwerekana ko n'abarundi ako karwara bagafise yego nkavuga nti ntiha- nti- ntihagire umuntu yihenda jewe ndiyumvira ko hariho intambwe twagira dutere imwe hanyuma turayiniga tuyisubiza inyuma Reka N'ubu tubandanye.
bukene none rero ndiko ndasigura mu by'ukuri ko twotegerejwe gusubira ku itsitso tukumva iyo tuva ku kugira ngo tubone iyo tuja ego icyumviro cabajemo gute eh, cyo kwandika icyo gitabo
cyanjemwo kuko niko narabona narumva nari maze gukura mu gihe uburundi bwikukira ndetse ni jewe uwo munsi nashikirije ibiriko biraba kamumenyesha makuru w'uyo munsi ni jewe navuga ibiriko biraba mu kirundi no mu gifaransa hanyuma jewe muri icyo gihe nari ndongoye igisirikare cy'i burundi ariko iyo nkofero nayo nayishyize hasi uwo munsi nambara inkofero y'umumenyeshamakuru hanyuma rero ka mu- murundi umwe yabonye ingene ababirigi bakoze n'ingene natwe hanyuma yabo twakoze n'ingene turiko turakora naciye mvuga nti jewe ngira ngerageze gusigurira bene wacu abarundi ko hari akantu kabuze ntitwiyumvira bikwiye akahise kacu n'ibyo tuzi ku kahise k'u Burundi n'u rwanda n'i kongo na ndetse n'ababirigi nabo nabo ndabashiramwo nkababwira nti namwe hari akantu mubuze kuko ntimuriyumvira bikwiye hamwe natwe ingene twabanye mu myaka irenga mirongo itandatu tukabana abantu bamanye imyaka mirongo itandatu baba bamaze kumenyana twogiye hamwe tukiyumvira amakosa twakoze imbere y'uko twikukira no hanyuma ego ababirigi ntibazi ibyabaye muri kongo no mu buri no mu rwanda mu gihe bategeka ibyo bihugu ntibabyigisha ndetse byinshi biranyegejwe kubera amabanga kubera ibintu bi- bi- byabaye aho si amakosa yabo menshi ndaya- ndayashyira kuri twebwe nanjye ndimo Reka tubandanye.
Ndashaka kubikosora ego Eh, kuki mwahisemwo ico kiringo co hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itana- mirongo itanu na kabiri n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri
ne iyo myaka cumi igengwa n'itegeko ah, ah, leta mbirigi yasohoye itariki cumi na zine ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo itanu na kabiri iryo tegeko ritegekanya ingene uburundi n'u rwanda ico gihe bitari igihugu kimwe itegeko ribigenga ryari rimwe uwubitegeka yari umwe buramatari wa rwanda burundi icyo gihe icyo gihugu cyategekwa cyarongorwa biku- bakurikije itegeko mvuze hanyuma icyari gishasha ni uko ha- habaye amatora ya mbere kuva uburundi n'u rwanda bibaho habaye itegeko ritegekanya inzego mpanuzwa jambo kuva ku isonga ry'igihugu kuva kuri teritwari kuva mu ntara no ku batware inzego zine zikurikirana zose mpanuzwa jambo ku rugero rwazo ariko zose zika- zikagenwa n'abanyagihugu aho hari ikintu gishasha cyabaye kandi gikomeye nuko umutegetsi yati- yari afise iruhande yiwe abahanuzi atitoreye wenyene yato batowe n'abategekwa abanyagihugu icyo gihe barize bariko bariga bari mu myimenyerezo ya demokarasi ihagaze kuri mwene burundi bwari ego ubwa mbere kandi barabikoze kandi babikoze neza ego reka reka- kandi Mhm.
ntacyo bananiwe mu gihe babyitumye yego reka turabandanya kuri ivyo bibazo vyose reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone innocent aduteye akama innocent uratwumva
reka ndamwumva irindi zina naho uri
reka tuba ku gisagara cya bujumbura ufise ikibazo canke iciyumviro uterera
kuko n'iciyumvira muri kibazo ego
ego me ni byiza kwandika igitabo c'aka- c'akahise yuko ibyabaye hano mu Buru- mu burundi none tukavuga yuko none ko ya- ko yanditse ibyabaye mu burundi none nk'icyo gitabo umuntu yokironka gute tuzokironka twese kugira tumenye icyanditsemo canke azoki- a- azokikumizako canke tuzokironka gute ego tukaba dushimira ingene yiyumviye kwandika ivyo kahise mu burundi na twebwe turino tukabimenya tukamenya ivyabaye mu burundi kandi n'abakoronikiye igihugu cacu tukaba tubizi yuko aribo babifashe mu ruhara tukaba tumukengura ukuri murakoze
ego umushingantahe eh, zeno eh, mu- mwishura yabajije Yego ico gitabo cyane, ingene ashobora kukironka ndakengurukiye uwo mushinga ntahe ari bujumbura mbajije ati mbega igitabo uvuga ko uri kurandika tu- twokironka gute natenyenye eh, eh, kuko ino ntibyoroshe kwandikisha igitabo eh, kiri mu kirundi eh, ndiko ndarondera uburyo bw'uko nocandikishiriza hiyo canke mu rwanda none rero ndamwemereye ko mu gihe kizoba ngira ngo nko mu mezi nk'atatu ngira ngo kizoba casohotse ndoshobora kumuki- kumubwira nti uraza kurabira aha nagira amahoro murakoze eh, ndabibutsa ariko baratwumviriza ko eh, umushingantahe zeno ni chainzi ari mu gihugu ca canada Ah, dufise kandi fabrice fabrice uratwumva
Eh, mwaramutse mwaramutse Eh, irindi zina nawe uhamagaye uri
yego mm, mvuze ni twabimana fabrice ndi mu rwanda mufise akabazo canke iciyumviro muterera
Eh, mu by'ukuri ntabwo nabikurikiye neza ariko aho nkurikiraniye umvishe iki gitabo ari kwandika ari igitabo cyiza ariko mu by'ukuri nanjye nagira ngo mbwe muryango mugenzi wanjye ese iki gitabo byibuze mu rwanda aho cyaboneka ahagana hehe
murakoze Eh, byibuze cyanditse mu kirundi atari mu gifaransa ubwo ntabwo navuga ngo cyanditse mu kinyarwanda kuko atari mu- atari umuru- kuko atari umunyarwanda ariko cyaba cyanditse mu kirundi kugira ngo uwo ari we wese azaba- azabashe kugisoma n'abatabasha kugira igifaransa
reka bicure yarahejeje kwishura warahejeje guhamagara imbere yawe innocent Eh, mu- mwishure ego cyane eh, icyo icyo ki- icyo gitabo ki- nzocandika mu ndimi zibiri mu kirundi no mu gifaransa Eh, mu gifaransa urumva ko nacise la decolonisation inachevée icyo kizosohoka mu gifaransa icyo mu kirundi kizokwandikwa mu kirundi n'abanyarwanda ndifuza ko bazogisoma mu kirundi kuko nta nta kintu na kimwe bacyanditse mu kirundi abanyarwanda batukumva gira murakoze amahoro murakoze Eh, dufise kandi ku murongo wa telefone reverien reverien sinazazikiragiye reverien uratwumva birangiranye Allô Allô, Re- Reverien Uratwumva?
ndabumva Yego, watubwira aho uri Agiye.
n'irindi zina?
Eh, ndi mu karere k'ibiyaga bigari ndi nitwa nitwa ngenda ku mana Ufise ikibazo canke iciyumviro?
mfite ikibazo mm, n'icyiyumviro mugamba nza gushimira uwo munyakubahwa rero nicaye nzi ku kuntu za- natwe twa- turabajene twashaka kumenya kahise igihugu cy'uburundi sinzi icyo gitabo ukuntu twokironka tukamenya kahise k'igihugu cy'uburundi ariko hariho ikindi kibazo nagomba kubaza nkajya ko numvise ngo u rwanda n'uburundi bwa mbere cyari igihugu kimwe biba byatandukanye gute kugira bibe ibihugu bibiri ikindi nagira ndamubaze ikindi kigira kabiri ibyo ndamubaze ati mbe ubona ko mbona abategetsi b'uburundi bitwaza ngo abakoroni ngo nibo ingorane zi- za politike ngo zihagaze ko ngo nibo bateranya ngo uburundi ngo bukagira ngo bukama mu njyane ubona byoba ari byo byari ibyo bibazo murakoze Murakoze. Uh, mushinga ntayize no?
gome ndakengurukiye uwo munywanyi w'ijwi rya amerika ambajije ibibazo bibiri mbanza icya mbere icya mbere avuze ati mbega u rwanda n'uburundi muvuze ko cyari igihugu kimwe none byatandukaniye hehe byari kuki Eh, cyari eh, imbere y'igikoroni uburundi n'u rwanda byari ibihugu bibiri birongowe n'ingoma zibiri kagenda mu burundi karinga mu rwanda abami babiri ingoma zibiri ibihugu bibiri by'ibibanyi bimeze nk'ibingana bimeze nk'ibinganya ndetse bimeze nk'abana babiri b'amahasa hagati yabyo hari ako kanyaru mubona ariko benshi basanga ako kanyaru ako kanyaru atari umupaka ari akarimbi k'amatongo abiri y'abavuka mu ndimwe niko benshi babibona kandi ngira ngo byari byo abo aho rero ni uko niko aba abakoroni basanze uburundi n'u rwanda hanyuma abakoroni ari abadagi ari ababirigi ibyo bihugu bibiri baciye babishyira hamwe abadagi babishyize hamwe babyomekanya hamwe na tanzania y'ubu batsinzwe ibyo bihugu bitatu uburundi u rwanda na tanzania baca babicamo kubiri tanzania y'ubu bayi- bayi- bayigarurira ubwongereza uburundi n'u rwanda babigarurira ububirigi ububirigi buca buhoma ivyo bihugu bibiri uburundi n'u rwanda ku ikongo mbirigi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri na gatanu mu itegeko ry'itariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi k'umunani kiba igihugu kimwe kongo belge na teritwari ya rwanda urundi igihugu kimwe kirongowe n'itegeko rimwe kirongowe na buramatari mukuru umwe afise icyicaro kinshasa y'ubu Yego. Ah, bibandanya gutyo gushika twikukire ari igihugu kimwe maze rero ikibazo cyahabaye ni uko uburundi itariki ya mbere ukwezi kwa kwa ndwi mirongo itandatu na kabiri bwikukiye bwonyene ku izina ryabwo ku ngoma yabwo u rwanda narwo nyene rwategerejwe gukurikira kuko byaravukana yaramahasa babwi- babwira u rwanda ba- u- u rwanda ruti ndikukiye ku ruhande rw'iwanjye uburundi buti turikukiye ku ruhande rwacu kandi abarundi baragabagaza bararahira bati abo bavukanyi bacu bo mu rwanda ntidushobora kwikukira turi igihugu kimwe ababirigi nicyo bashaka ko ibyo bihugu bibiri byikukira ari igihugu kimwe ndaza kubigarukako Ego, mu- Ariko mwoduga ku kibazo abarundi cya baragira kabiri?
bararengwa bati oya aba bantu bamaze bene wacu birukanye bene wacu babishe bakabangaza baka aba a ntidushobora gusubira kunywana aba a naho tuvukana ntibameze neza Ego, muduge ku kibazo ca kabiri naco yabajije ngo kubirigi abategetsi mu Burundi babwagereza ko ari bwo buriko butera ibibazo.
oya jewe ndiyumvira ko birya ari uku- ari ukwihuma amaso eh, hamwe nyene umuntu agira ati eh, jewe na si- si- simbona neza iyo nja nta babirigi bamaze imyaka ingana uko tu- tumaze twikukiye batahutse iwabo baradusigiye igihugu abarundi bakaryana baka, ndetse si ukuryana gusa ni ukumarana inganda zigatikira abantu ibihumbi amajana atanu bagahunga igihugu cyabo ataho byigeze mu burundi kuva uburundi n'ubwa kera uburundi burarenze imyaka ibihumbi icumi imbere ya yezu kirisitu ntibwari bwagira amakuba nk'ayo turimo ntibwari bwagira abantu bangana gutya bapfa ntibwari bwagire abantu bangana gutya bahunze kuva uburundi bubaho ndetse ubu muri afurika nzima ziri hafi umuriyari w'abantu nta gihugu na kimwe cyo muri afurika gifite impunzi zingana n'iz'uburundi nta na kimwe ni uburundi gusa bwihaye ibara saba birigi birukanye abo bene wacu bari muri tanzania no mu rwanda bakuye isi yose saba birigi bariko barica abantu saba birigi bariko baramarira abantu ahantu hatazwi bibisi yashyize habona saba birigi baturogeye niba ari bo baturoze twari kwirogora abapfumu bariho bariho twari kugenda bakaturutsa maze tukiyuhagira tukarahira tukatambuka icumu batamba urundi azasubira gukora amaraso ya mwene wabo ariko ibyo byarananiranye si bo n'abategetsi b'i burundi tugaruke ku mirongo ya telefone remo aratwakuye remo uratwumva ndabumva ndabumva mwaramutse neza mwaramutse irindi zina naho muri
nitwa ruhamya raymond ndi mu rwanda kigali ku gisozi yego mufise akabazo icyumviro
nge umutumirwa hari akantu ngira ngo mubwire yego
ngo hari ikintu avuze kirambabaza ngo ngo abanyafurika ngo ngo ngo ngo turakennye okay nge hari amarisaci amwe n'amwe njya nkora wenda amuza na leta ariko iyo numvise umuntu akora akoze icyegeranyo cyangwa yanditse igitabo ngo afurika ngo turakennye afurika ntabwo dukennye ahubwo afurika turi iki reka mvuge ngo turi injiji reka muhe urugero usanga nk'abana b'abanyarwanda tuvuge mirongo itanu ku ijana barwaye bwaki tutabuze amata tutabuze imboga ugasanga ntabaye abanyafurika banywa ikawa orojinari ikiva mu ruganda ikawa ikawa iragiye baragenda ba ntabwo reka no kwinjira muri shimi cyane byabyaza kungora ariko urasanga uwo munyafurika turakora ibintu ibyo duhinga ibyo dukora byose bikajya mu burayi bikajya muri amerika twe tukaza tubigura ku mafaranga arenze urumva n'iki ni bwabujije ntabwo dukennye kuko bafunze imipaka yose indege zose zikora ibintu muri afurika bakazifunga ziriya nganda zo mu burayi zo muri amerika ntizabona ikintu zikora ni ukuvuga ngo abanyafurika turinjije ntitwari twagera ahantu twigeza ariko ntabwo ntabwo dukennye rwose pe ako kantu iyo numvise umuntu akavuga igihe birambabaza ko hari amarisaci amwe n'amwe nkora ugasanga abanyafurika ngo twagagombye gutera imbere ahubwo bwa buyobozi nibwo butuma tudatera imbere ariko ntabwo turi abakene rwose murakoze muhavuga iki mutumire
yongera ngo uyu munywayi uwo mukunzi w'ijwi rya amerika mu by'ukuri ngira ngo ntituri kure na kure jewe nemeza ko afurika ifite ibyangombwa ifite abantu ndetse n'abize bariho ariko abo bize bakorera mu buraya benshi abanonose abo barimu abo bahinga abo bashakashatsi bakorera muri amerika n'ahandi ariko ntibariko barateza imbere ibihugu byabo kubera ibintu by'ubwoko bwinshi niyo bize bagaca bagumayo kandi bagarutse hariho boca babaca umutwe abande abategetsi mu by'ukuri afurika icyo irwaye mu majambo makeya iyo nshuti yanjye ngira ngo turumvikana mu by'ukuri nta ndi turi kure na kure icyo irwaye afurika afurika indwara irwaye n'abategetsi bayo ntibagororotse ntibakunda ibihugu byabo si ba rwagasore si ba mandera si ba gandi oya ni abavuze batagira agatima k'ibihugu byabo nta muntu ashobora guteza imbere igihugu cyiwe atagikunda ntibakunda ababo ntibakunda igihugu cyabo ntibakunda imico yabo ntibakunda indimi zabo baseha basehera mu mahanga n'amafaranga biba bayiba bayajyana mu mahanga ntatungisha afurika ntatungisha umunyafurika ayo mafaranga biba nayo biba baya- bayajana mu bihugu by'uburayi n'ahandi Bika- akaza gutungisha abanyaburaya bari batunze n'ubundi mwakoze nuko niko dufite ikibazo dufite muri afurika ni abategetsi n'ubutegetsi n'intwaro nayo ubundi afurika ntakibuze na kimwe murakoze Eh, tasien nawe nyine araduteye akamo kasien uratwumva
ndabumva neza mwiriwe mwiriwe Eh, muhamagaye murihe
ndi mu burundi bujumbura ego mufise ikibazo canke intererano
ni nk'utubazo dushika nka dutatu nyarukije yego unyarutse
reka mbaye ndamutse umutama numva azi itariki mu bya kahise
arabumva hanyuma yego ngiriwe ko nashaka kubaza ubwa mbere sinzi ko yodusigurira mwavuze cyangwa twarabonye tu- twarabyize bamwe naho tutariho kera ko u rwanda n'u burundi mu gihe cya colonization belge eh, cyari igihugu kimwe hanyuma hageze kwikukira twebwe nk'uburundi turazi ko eh, prince louis rwagasore ari we yagize uruhara runini kugira ngo uburundi bwikukire hanyuma nyine u rwanda narwo ruhava ruraca- ruca rurikukira mbere ngira ngo nimba ntihenze ku itariki imwe nyene nkagira nti sinzi ko dutomorera mbega u rwanda narwo ni uruhe ruhara rwaba rwaragize kugira ngo rushobore kwitwa ko rwikukiye mu gihe cyari igihugu kimwe mugabo bageze kwikukira uburundi bukaza ikwabwo u rwanda rukaza ikwabwo mugabo bose bagahura kuri iyo tariki yo kwikukira uruhara rero nyamukuru u rwanda rwaba rwaragize kugira ngo rushobore kwikuki- rushobore kwikukira hanyuma ikindi kibazo nagomba kubaza eh, mu burundi tuvuga tuti nyamwigenda ko ntari muri mpeshi kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ibu- uburyo ubugi nkabaza nti by'ukuri ego twarikukiye kandi ni byiza kwikukira mugabo nkagira nti ubwo ibindi bihugu biba byarakoronijwe cyo kimwe nk'uburundi eh, ubwo ntibyoba bibikorana mbere bishoboka n'ababu- n'ababikoronije kugira ngo iterambere ribandanye rijya imbere aha nshatse kuvuga ko kuko mu burundi turavuga tuti twarikukiye ntidukeneye abakoroni mbere ariko tubirukana tubegeza kure ariko jye nkagira nti abakoroni nyabura nibo twofashanya bakatwereka uburyo bakoreje kuko ugerageje gushika mu gihugu mu bi- mu gihugu hagati urabona ibikorwa bitari bike byiza by'abakoroni naho nyene hari bibi tutohisha abakoroni bakoze nk'uko tu- tubita abakoroni agira nti rero ibyo bihugu byadukoronije ntitwoca tubyikurako ahubwo twobyegera gahoro gahoro eh, tukavugana ibitameze neza hanyuma tugeze tugafashanya mu iterambere hanyuma eh, sinzi umuntu yavuze ati nouvelle no no nouveau demo nouvelle calamité Eh, nashaka kubaza ati ubwo dufatiye kuri kahise nyene cyangwa nk'uko yavuze eh, la decolonisation inachevée ubwo nta bibi bikomakomeye muri ibi bihugu byacu cyane cyane mu burundi ibi bikomakomeye biba bikorwa cyangwa byakozwe nyuma y'uko tumaze kwikukira abakoroni baragiye ibi badukoreye ubwo biba bikibandanya E, naho nta ntabarambiye nyakubahwa mwaduhaye akanya no- nomera nk'ugarukiriza murakoze hasigaye abakoze cyane ego Eh, mumwishure umushinga ndahize no Eh, ndagusabye ubus- usubiremo aba- aba- abavukanyi bacu batwumva ibyo bibazo bitatu kuko ntibotegera neza ikibazo ca mbere ya- yabajije ngo uh, nkuko mwari mwabivuze Burundi n'u Rwanda cari igihugu kimwe ku ntwaro ya gikoroni y'ububirigi mugabo hageze kwikukira ivyo bihugu bibiri vyikukiye mu buryo butandukanye ku itariki imwe yariko arabaza ngo uruhara ngo nyamukuru ngo u Rwanda rwoba rwarakoze kugira ngo dushobore kwikukira ico ni ca mbere ego eh, banze urakoze cyane ku- kutwibutsa twese eh, murabona twikukiye umunsi umwe twembi u rwanda n'uburundi ntitwashobora kwikukira turi uburundi gusa kuko mu mategeko mpuzamakungu yagenga uburundi n'u rwanda nko- nk'imbere y'amakungu muri nations unies uburundi n'u rwanda baki- babyita teritwari du rwanda burundi rwanda burundi icyo gihugu cyitwa rwanda burundi nticyigeze kibaho mu ma- mu mateka ya y'abasokuru bacu ari abasekuru b'abanyarwanda ari abasokuru b'abaru ari basekuru b'abarundi icyo gihugu nticyigeze kibaho cyashinzwe na na mpuzamakungu iki kita teritwari du rwanda urundi kandi kitigeze kibaho ni ukuvuga igi- igi- igihugu kiri mu mategeko mashasha ariko abasokuru batazi natwe tutari tuzi maze rero icyo gihugu kimwe cyagengwa n'ama- n'amategeko amwe hageze kwikukira ikibazo cyahabaye ni iki mbega uburundi n'u rwanda cyitwa mu mategeko mpuzamakungu teritwari ry'u rwanda burundi kizokwikukira gutyo nyene cyitwe peyi- i- igihugu rwanda burundi gishasha gifise idarapo hariya mu new york nk'ibindi bihugu byose cyange kimwe kimwe kizokwikukira gishinge idarapo ryaco new york ikindi gishinga iruhande idarapo ryacu maze rero ibyabaye ni ibi ni uko igihugu cyose cyikukiye ukwacyo ariko i- imbere y'amakungu imbere ya i- ya mpuzamakungu new york bavuga bati mwebwe muri gihugu kimwe rwagasore atoya ntituri igihugu kimwe turi ibihugu bibiri byashizwe hamwe na leta y'abadagi na leta mbiri yayisubiriye kandi kandi mvane twumvikane neza kandi jewe ndifuza ko tuvukana n'abanyarwanda tukiyubaka tukiyubaka mu, mu nzego zose z'ubuzima zose Yego.
turifuza ko ibyo bihugu bibiri uburundi n'u rwanda bimaze kwikukira bimaze kwikukira atari imbere yaho abanyarwanda ba Kayi- barongowe na kayibanda barongowe na girogiste yaserukira ububirigi mu rwanda ubu- u rwanda rwa kayibanda bashaka ko uburundi n'u rwanda bibanza biki- bi- bikungwa n'ababirigi mu gihugu kimwe kirongowe na nde na kayibanda abarundi bati yubububu turongorwe na kayibanda atari n'umunyarwanda kayibanda ntiyari ntiyari n'umunyarwanda yari umushi aturuka hariya mu mu ku ibarabara riva ibukavu rije ibu- i- i bujumbura kayibanda murumuna we bavukana yari muri unar unar yari yari famfe na na uprona Eh, mu bice muri magufi murumuna we Mhm.
ni- ni- niwe yavuga ati twebwe turi abanyekongo n- mu- mu- mu mavuka twabaye abanyarwanda hanyuma turabazana no maze rero abarundi bati twebwe dushaka ko twiyunga ariko tumaze kwikukira dushaka ko tuja hamwe ndetse n'abanyekongo tukagira igihugu kimwe gikomeye ifaranga rimwe ndetse tukazogenda gushika ku- kuri leta imwe afurika tukagenda kikaba igihugu kimwe kirongowe n'amategeko amwe n'ingoma imwe Ego, ku kibazo cya Nico kabiri.
bifuza.
Ego.
ariko aho bari bataniye murahumva abanyarwanda bagira bati imbere y'uko twikukira tubanze twiyunge abarundi batoya tuzokwiyunga tumaze kwikukira Ego.
niho tutumvikanye niho twahukaniye kandi niho ngenda ndumwe kucyo cyiyumviro niwe yakirwaniye arakigira ikirwanisho ngenda ndumwe bararaba neza aho niho yakomerekeye Yego, reka ku kibazo ca kabiri naho yabajije eh, ko ati si Burundi n'u Rwanda gusa vyakolonijwe hariho n'ibindi bihugu vyo muri Afrika eh, bigikorana na n'ibihugu vyakolonije ivyo bihugu eh, mu kurondera inzira y'iterambere ati ntibyoba byiza n'ibihugu byacu nk'uburundi n'u rwanda bikoranye n'abakoroni ko ngo hari ibyiza abona bakoze n'ibibi eh, hari ibyo abona mu migambi y'iterambere mm, bishobora kwibonekeza ko eh, ibyo bihugu byakoronije akarere ka afurika bifashamo Eh, aho muhavuga iki Eh, jewe ndiyumvira ko eh, uyu mushinga ntahe avuga ukuri jewe mu gitabo cyanjye ndetse mu ijambo ry'intangamarara mvuga nti i- n- n- ubu isi aho igeze aho igana ni uko umu- umubirigi yoza hamwe natwe umunyekongo umunyarwanda umurundi tukajya ahantu tukiga tukatomora tukavuga tukandika tukigisha akahise twari dusangiye barakoze ibintu bikomeye ikongo nibo bayiremye uburundi n'u rwanda byari ibihugu byiremye byobyo kuva imbere ariko ibyo ntibyotuboha twebwe ntidushobora kwiboha ngo tubohwe n'akahise mvuga nti muri icyo gitabo cyanjye mvuga nti yewe nsesangura akahise kugira ngo ntoremwo itafari ryo kubaka kurya umwubatsi agenda akarondera itafari ku nzu ya kera yasambuye akarondera itafari rikiri rizima akaryubakisha inzu nshyashya yewe nicyo ndondera sindondera kwankanisha abarundi n'ababirigi sindondera kwankanisha abarundi n'abadagi yewe nshaka ko abana b'abarundi n'abana b'ababirigi n'abana b'abanyarwanda n'abana b'abanyekongo n'abana b'abadagi n'abana ba afurika n'isi yose bajya hamwe bakubaka ubuzima bushasha isi nshyashya isi ya bose isangira imigambi n'imigabo kugira ngo bose bikenure baduze ikivi kizogirira akamaro bose ibyo nicyo nifuza muri icyo gitabo mpamagarira abo bose abarundi bose yewe si ngombwa gusiga umugani mubi mu bantu murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite jean marie jean marie uratwumva
yego aho muri irindi zina
y'imyitondoro jean marie ndingotse mufite ikibazo cyangwa icyumvire muterera yego bwa mbere n'icyo nterera bwa mbere nagomba mbaze ndamushimiye kubona yarimvuye kwandika igitabo mu kirundi nongera nifuza yuko verisiyo orijinale yiwe yoba ariyo mu kirundi ntazohava ahera ku gifaransa hanyuma ngo none kubishyira mu kirundi kuko harimwo n'ibice bihindukamo hanyuma icyo nagomba kubaza nacyo asa n'uwacishiye kuri icyo avuga yuko akeneye yuko abantu bokorera hamwe mu butandukane bwabo ariko rero jya nagira mbaze ubwo ntabona yuko no muri ibyo bihugu nk'uko yagishikije bagumye bakorana n'ababakoroniji abakoronijwe n'ubu baguma ari abakozi b'ababakoroniji aho nabo bogize icyo bakora ku byo bakora nabo bikabagirira akamaro gusumba hari uwabajije ikibazo nayo mpejeje kumva umunyarwanda ati ikawa irarimwa igashoboka za amerika n'ahandi ikagaruka ibyindi mbega nta kuntu muri icyo gitabo ciwe yosa n'uwukebura ku buryo nk'izo kawa twirimira ino abatware boshiraho politiki yuko natwe tumenya kuyihingura tukayinywa nk'uko n'ubwo butare dufise muri bimwe bimwe twashobora gukora dukeneye tukaba turabyihinguriramo nk'uko abakera bihingurira amacumu n'imyambi n'imbugita bakoresheje ubutare izo ncabwenge ziri muri ibyo bihugu bya rutura zikagarukana ubwo bumenyi zavanyeyo kugira ngo natwe tugire aho twigejeje nk'uko abashinwa bavuga yuko muri za mirongo itandatu bafite nivo zombi imwe n'iy'abarundi ariko ubu bakaba ari aba kabiri ku isi natwe ubwo bumenyi bakuyeyo n'ubuhinga bakabahimiza kugira ngo natwe turabikoresha byafasha afurika murakoze murakoze cyane mu mwishure
umushinga ntahe ndamukengurukiye cyane avuze ati icyo gitabo urabanza we ucandike mu kirundi ugitomore neza mu kirundi ariko ntibe ntubanze mu gifaransa hanyuma ngo kize kije mu kirundi reka jewe icyo nzokwandika mu kirundi nzocyandika mu kirundi rwose ntarabye ntabanje gusoma ibyo nanditse mu gifaransa nzobyandika uko yoba ari emwe intango aricyo kibanje nicyo gikuru kandi ibyo ndabimwemereye rwose icya kabiri avuze ati mbega ibi uku kuntu turimo ikawa hanyuma tukayishora hanyuma ikagaruka izimbye ati ibi bintu ntitubi ati tumeze gute yewe ndabona nk'ikawa iva hiyo ikiro cy'ikawa kirangurwa hiyo bakakizana ino ndiyumvira ko ibe i- i- igiciro bayi- bagura ikiro cy'ikawa ino ngira ngo ni kiba cyagwijwe inshuro ijana inyungu y'ibihugu bya vyino nini iva aho nyene ari ubutare ari ikawa ari icayi ari ikintu cyose kigurwa make hiyo ariko kigeze ino ni uko abantu bose bari hagati y'uwo muguzi aza kukigura ubwa nyuma n'abo bakirimye hiyo abo bose bagenda bakura ko inyungu inyungu inyungu inyungu ariko uwakirimye i burundi cyangwa i rwanda cyangwa i kongo cyangwa nta kintu na kimwe akuramwo kizomuteza imbere kizotuma arungika umwana ku ishuri akamuvuza akamu- akamuha indero nta na kimwe afurika yunguka nicyo gituma afurika yama mu bukene yama iri kwirasega abo yatungishije abo yatungije barazi ubwenge natwe ntitububuze mugabo uko nabivuze turabuze abategetsi yemwe turabuze abategetsi ari mu burundi ari muri afurika ari n'ahandi henshi habuze abategetsi isi yodukwiye ntiyaga mugabo iratwagira iratwagira rwose raba nka kaminuza y'u Burundi yarasambutse kubera ko abari abari- abize abari barize benshi barahunze ntibahunze ibihuha bahunze inkota
murakoze Eh, dufise kandi simon Eh, simon uratwumva
yego ndabumva yego irindi zina naho uri
yego ndimo ndabumva yego murihe Eh,
ubu ndi mu karere ka kirehe iburasirazuba bw'u rwanda yego mufise ikibazo canke iciyumviro
Eh, murakoze cyane nk'uko wenda maze kubyumva asa nk'aho arwanya ko mu by'ukuri yenda n'ubwo abakoroni yenda nta kintu bamariye u rwanda n'u burundi by'umwihariko ariko biri kose tujya tubona inkunga mu buryo butandukanye zituruka hanze mu bihugu bimwe bimwe byadukoronije ure nkumva mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ngo yenda ngo bagende ngo bajye aho ngaho yenda nibaza yenda tubiceho burundu ahubwo icyiza ni uko habaho ubufatanye ndenganya na mugenzi wanjye yavuze mu kandi ko bagomba kuba ubufatanye ibihugu byadukoronije n'ubwo yenda byifite ntibyadus- bya- byadusahuye hari n'ibindi bitandukanye mu by'ukuri byakoze nabyo kandi byateje imbere igihugu kugeza aho wenda kigereje aha ngaha iyi nyunganizi ntabwo ari ikibazo wenda nashakaga gutanga nicyo numva njye gifatika sinzi wenda we uko abyumva ariko njye numvaga yuko nkuko byakagombye kugenda murakoze Eh, umushinga ntahe zino
nanjye nibyo mu by'ukuri mvuga mvuga nti ikibazo cya- cy'u rwanda cy'u burundi eh, ntigihagaze hanini ku wahora adukoronije gihagaze ahanini kuri twebwe nayo ubundi abo ba- ba- badukoronije none nk'umuntu yaje akatwigisha eh, ku u- u- u- kwandika kera uru- u- ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ntitwarwandika baza batwigisha kwandika kwandikisha indome z'ikiratini ururimi rwacu rwanditswe ubwa mbere na mbere n'abamisiyonari nibo banditse byinshi bararwiga bararwandika be batwigisha kwandika noneho dutangura kwandika twese benshi icyo ni intambwe ikomeye bahejeje kutwigisha kwandika batwigisha ku u- ubuhinga bushasha ibyo ni byiza raba nk'ikawa nibo bayizanye raba nk'icyayi nibo bakizanye ibyo si bibi ibyo ni byiza ibintu byakozwe tuvuge iby'amashure butare asirida ya kera nibo bayizanye nibo bayirongora I- i- kaminuza ya mbere mu- muri congo belge na rwanda burundi jewe nizemwo abategetsi batari bake bo b'abanyarwanda bizemwo ya- ya- yashinzwe na- n- n'ababirigi n'abapatiri b'ababirigi kaminuza ya mbere yo mu burundi ndetse n'imbere yaho ikoleje ya mbere yo mu burundi irya mutima mutagatifu yashinzwe n'abayezuwiti ni gutyo gutyo gutyo ibintu byinshi twaronse iyo tubikurikiza iyo tubibyaza umusaruro ubwenge nu- n'ubwitonzi twari gukuramo ibintu byinshi raba abo abongereza ngene babyifashemo muri muri tanzania biyegereje nyerere bati nyerere ngo tuganire ingene uzo- uzokwikukira baraganira nyerere yari e yarakaze ara- aragenda baraganira igihugu kibe kiratera imbere raba jomo kenyatta raba nkuruma raba ariko twebwe byaratugoye nifuza ko tutotisha vu ko- ego niko byose ntibabigize neza ariko imyaka mirongo itanu ntitwoba tu- dufise ubwanwa tumaze gukura tumaze kumera amenyo n'ubwanwa urugo baradusigiye hanyuma tukaza kutisha vu ku bandi umwimbu wabuze amafaranga yabuze ngo ni ukubera ababirigi oya oya uko ni ukuyisuzuguza ahubwo yego Eh, ubundi atwakuye ni louis michel uratwumva
ndabumva mu- murakoze cyane murabo murabo Eh, turakomeye Eh, muhamagaye muri he
ubu ndi ndi mu- ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi mu rwanda yego mufise ikibazo icyumviro
mfite akabazo hari ahantu ubutubire ubutumirwa avuze byaramushuhuje nawe yego arabumva
Eh, ariko hari ahantu avuze ko ngo u rwanda rwigenga u rwanda n'uburundi uburundi bu- bwigenze ku mbega ni ukuvuga ngo eh, urupense rwa gasore niba warukuye mu buja muri bya bindi abugize ku rwuko ubwigenge ariko noneho u rwanda rwo atubwiye ko ngo ntabwo kayibanda wari uyoboye bwa mbere na mbere wari ugejeje ku bwigenge ngo ntabwo yari umunyarwanda yari umunyekongo ndagira ngo mbaze ubutumirwa ariko se ubwo koko se twebwe ko tutari twigenza ko noneho twari tuvuye mu bubiri tugiye muri kongo ubwo se twebwe twarigenze akandi kabazo ka kabiri rwose ka- k'amatsiko ubwo niba twarigenze ashyizeho umubiri twaba twarigenze nko kugera kuri mirongo ingahe ku ijana murakoze cyane murakoze cyane murakoze Eh, mumwishure mushinge ndaheze no
E- ego cyane jewe ndiyumvira ko uh, intahe twaronse kandi nawe arabivuze neza intahe twaronse twayironse kubera u- ubwitonzi nzobisubiramwo ni twaronka akaryo uwundi munsi ingene rwagasore yatsinze ibyo sinobivuga ubu ariko ndemera kandi nkemeza no mu gitabo cyanjye nkabyerekana ingene rwagasore yatsindiye intahe y'u Burundi itariki cumi n'ici- itariki cumi n'umunani ukwezi kw'icyenda mirongo itandatu na rimwe aho yatahukana amajwi mirongo icenda na rimwe ku ijana kugira ngo ashike kuri urwo rugero rw'intsinzi ingana gutyo we muri icyo gihe yarwana n'amahanga n'ingabo zifise ibirwanisho bitaraboneka kugira ngo rwagasore ag- atahukane iyo ntsinzi yari yarerekanye ubuhinga n'ubuntu n'ubwitonzi butarabaho jewe ndiyumvira ko ari u- uyo tumwita uko tumwita ngira ngo n'abanyarwanda iryo- iryo jambo bararizi tumwita murengerantwari yararengeye n'intwari yararengeye ni- n'abantu benshi ararengera intwari ni mutabazi kandi yashyitse hagumye urugumye ni rugumye yego niwe yatuzaniye kandi ntiyayizaniye twebwe gusa iyo ntahe yazanye yahavuye ibohoza n'u rwanda ariko u rwanda ibyago vyo- rwagize kuva mirongo itanu n'indwi gushika ejo bundi mirongo icyenda na kane birya byatewe n'abanyarwanda bonyine kuko niyo wogira umuntu aza kukwigisha ibiki wowe ukunda umugore wawe n'abana bawe n'abavukanyi bawe ntaguha inkota ngo genda ubasogote hanyuma ngo uguce ugenda ufise ubwenge ufi- uri nke n'urugo ntibishoboka ubwo ni bube gito bwacu nicyo gituma mpa- mpamagarira abanya- abanyarwanda cyane cyane n'abarundi kugira ngo tuje hamwe turabe dusesangure akahise tugashyira habona dukuremwo ibyankenerwa tubyubakishe akabi kabishe tugate hirya twese Yego.
hamwe murakoze kandi ibyo turakwiye kubisaba dushimitse umuntu w'umushingantahe twita ino twita rusitibigumye adushoborere ko yoduhamagara agahamagara abahinga hirya no hino abanyarwanda abarundi abanyekongo ababirigi n'abadagi bakaza tukicara hamwe i kigali tugasesangura akahise k'ibihugu byacu tugate- tugatera imbere tugateza imbere ibihugu byacu mu mahoro n'umutekano murakoze Ah, uwundi ari ku murongo wa telefone ni claude claude uratumva alo claude Aro, ego uratumva
eh ndabumva neza.
irindi zina aho uri unyarutse ikibazo cyangwa intererano
Ni Habumugisha Jean Claude ndi Burasirazuba. Njye ndashimira umutumirwa ko aho ngaho havuze ngo Abanyarwanda n'Abarundi tugomba kwihuza tukifatanyiriza hamwe tugashaka icyaduteza imbere tukava muri ibyo kuko byararangiye cyane ko ibyabaye bidateze kugaruka n'ikishyira hamwe njye ni ukumushimira cyane kandi mwakoze murakoze cyane Eh, dufise kandi rukundo rukundo uratwumva
ndabumva irindi zina aho uri ikibazo intererano nyarutse mwanya ugiye kurangira ya ndi muri ayidaho ego ya icyo icyo nagomba kubaza uyu mutumire eh, ku byerekeye k'abakoroni nyine none ko numva ko eh, mu bihugu ibihugu ibihugu bivuga igifaransa eh, ari byo usanga byagiye bibamwo ibibazo kandi bihicwamwo abagiye barwana nka Thomas Sankara Patrice Lumumba na Rwagasore ko abo ari ibihugu bivuga igifaransa ni- ni- siniba- nibaza ko ari abantu bafise ari ababirigi nyene cyangwa abafaransa baba bafise ibibazo kuko mu bihugu byakoronijwe n'abongereza usanga eh, bo eh, ha- hatarimwo ibibazo cyane nk'ibibazo eh, eh, bya- biba mu bihugu by'igifaransa ikindi naco ni uko ni uko numvise ko igihe ngo ndada eh, yagandagurwa ngo abategetsi b'abafrode bo bahungiye muri ambasade y'ububirigi nabo barabirukana ati nimusubireyo Eh, ico naco canteye ikibazo Eh, i- ikindi naco eh, imbere y'ababirigi baza aba- abahutu n'abatutsi barankana cyangwa ababirigi nibo babizanye byo gucanishamwe abahutu n'abatutsi murakoze murakoze cyane umushingantahe yaheze no mu majambo make avunaguye
ibiriko biraba mu bihugu bi- bi- bivuga igifaransa ntibisa n'ibya- n'ibiriko biraba mu bihu- mu bihugu byakoronijwe n'abongereza tuvuge nko muri kenya mwarabonye ingene eh, eh, uhuru kenyatta na odinga bashyira mu nzira nziza bakagorora bonyene hagati yabo amatata akomeye bari bafitaniye bakoze nk'abantu bazi ubwenge kandi data wanjye aho uwo mushinga ntahabajije icyo kibazo avuze ukuri abo aba abo abo- abakoronijwe n'abongereza n'abakoronijwe n'ababirigi n'u- n'ubufaransa nti si bamwe Nu- n'iterambere si kimwe abavu- aba- aba- abavu- abavuga igifaransa barafise ikibazo gikomeye iwabo c'ubumuga butari ahandi butari mu bongereza butari mu bakoronijwe ni- n'abongereza ibyo ni iby'ukuri kandi ndabivuga mu gitabo cyanjye ndabivuga rwose ingene abongereza bashikanye ku butegetsi ibihugu nka byose urwu nka tanzania nka nka kenya nka ghana n'ibindi ntabwo abongereza babyifashemo kimwe ntabwo bishe ngo ni uko ya bashaka igihugu cy'uko kikukira oya mhm, oya yara- baramwiyegereza ariko abandi mm, ah, hari ikintu cyagoye Yego. hanyuma ico kibazo ca kabiri abajije ngo imbere y'uko abazungu baza abakoroni eh, mu burundi ku vyerekeye uburundi ngo abahutu n'abatutsi hari ibibazo vyoba vyari hagati yabo hari amacakubiri yariho imbere ko baza oya nje oya oya ndibishi kuko umwami w'uburundi cyangwa w'i rwanda ntiyari gushobora kwemera ko hagira umuntu n'umwe azana intambara y'amoko ntibyari gusoboka ntiyamukunze aca mu- ishyira mu kibanza cyiwe icyo gihe ingoma um- unye n'ingoma yari sebarundi by'ukuri by'ukuri abahutu n'abatutsi bari basangiye gushigikira ingoma imiryango ine y'abahutu n'imiryango ine y'abatutsi nibo bari basiguye ingoma bari basangiye ubutegetsi bari basangiye umwami bari basangiye imico nibo bu- imiryango niyo yubatse i- igihugu cyacu big- ntibigeze n'umunsi n'umwe bagira ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi Ego, reka- kuva ego.
uburundi bukibaho Ego.
kuva u rwanda rukibaho ibyo ntibyigeze byabaye ku bacangero bahavuye bagira bati reka twishimikize amacakubiri kugira ngo dushike aho dushaka Ego reka dufise Joseph niwe wa nyuma dusiganye umwanya nya- umwanya mutoyi ngo turangize iki kiganiro Joseph irindi zina huri ikibazo n'intererano nyaruse cane
Eh, nitwa bigirimana joseph ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego nyarutsa ari ikibazo ca intererano
Eh, mbanje kukuramutsa fideli amahoro urakoze
Eh, ndamukiriza n'umutumire arabumva munyarutse
Eh, akabazo nari mfite eh, nagira ngo mumumbarize iyo yi- yitegereje eh, ku bijyanye n'ubukoroni ese ah, bariya abazungu bagiye bakoroniza ibihugu bya afurika noneho nyuma y'uko eh, iby'ubukoroni birangiye ibihugu bikabona ubwigenge abona ate ko aba- abo bazungu badukoronizaga byaba byarabashimishije kuba twari twarikukiye niko navuga mu rurimi rw'ikirundi
murakoze byaba byarabanezereye Yego.
cyangwa se baba bagifite akangonongono wenda bakavuga bati duhindure sisiteme yo kongera kuryanisha abo banyagihugu kugira ngo twongere dusubire gutwara imitungo yabo nk'uko Reka- byakozwe mu- mu gihe cy'ubukoroni reka bishure muri make cane muri make cane umushinga ntaheze no dusigaranye umwanya muto yego cyane jewe ndiyumvira ko eh, ba- i- mu gihe twebwe twikukiye niko hariho akantu babivye ariko ubwo burozi umuntu akuroza ukabimenya me- uca ugenda ku mupfumu akakurutsa uka- bakaguha umuti rwose uka- uka- ukakuvamwo ukabucira nitubucire niba ari bo baturoze ducire amacakubiri ducire ubwo bu- ubwo bujuju turafise ibyangombwa tura dukoresha ubwe nk'uko twabigira imbere y'ubugikoroni nitwe twubatse uburundi nitwe twubatse u rwanda nibyo bihugu bibiri ku isi byiyubatse imbere y'uko abakoroni babu- babyigarurira ni bibiri by'isi kuva imyaka ibihumbi icumi irenga nibo biyubatse ntibabandanye baje imbere hamwe mu nama n'ingingo ntacyo tubuze tubuze abategetsi
akajambo ka nyuma turasigaranye nk'imisegonda
jewe ndiyumvira ko uburundi n'u rwanda bifise akazoza keza mu gihe byo kwihana bikihanikiriza kwikuriza ku bandi ha gukorana neza n'abandi kandi birashoboka nibarabe nibarabe igihugu kitagira umuhora kwi- kw'ibahari kidashika kw'ibahari kitarambirije kw'ihaba- kw'ihaba- kw'ibahari ariko kiriko kiratera imbere ku buryo butangaje u rwanda nibarabe Murakoze.
isi niyo iriko iratangara murakoze baraba ako karorero kuko abanyarwanda bagira bati turi bene kanyarwanda gusa murakoze umwanya urarangiye eh, turabashimiye Eh, yari umushinga ntaheze none icayinze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ku gitabo ciwe yimirije gusohora citwa decolonisation inacheve mu gifaransa mu kirundi yacise mbega eh, twari gobotoye koko dushimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro namwe mwese mwadukurikiranye tubifurije ibihe vyiza mubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc